mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa mwese mbahaye ikaze hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa kongo muri kivu y'epfo na kivu ya ruguru twagitegurira mugenzi wacu venuste nshimiyimana venuste mikoro ni iyawe urakoze etienne karekezi muri iki kiganiro ndakira muyize nyarugabo wigeze kuba senateri mu nteko nshingamategeko ya kongo na honorable levis rukemama kangura akaba ari umudepite w'igihugu mu nteko nshingamategeko ya kongo kaze ku ijwi ry'amerika honorable muyize nyarugabo murakoze nguhaye nawe ikaze honorable rukema makangura revishi urakoze cyane venuste muje muri kino kiganiro kugira ngo tuganire ku bibazo biriho magingo aya mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ariko cyane cyane ibibazo bibegereye mu karere k'imisozi miremire ya murenge mukomokamo ndahera ku nkuru imaze iminsi ivugwa cyane birumvikana hari urupfu rwa koronel makanika michel rukunda makanika witabye imana mu cyumweru gishize asimburwa na koronel sematama wahise atangaza yuko yifatanije n'umutwe umutwe wa m makumyabiri na gatatu reka tuguhe indabukuru senateur uh, moyize nyarugabo wahoze uri umusenateur ibyatangajwe na colonel uh, sematama byatwirwaneho kwishyira hamwe na m makumyabiri na gatatu wabyakiriye ute icyo ngomba gutangiraho ni ukubanza kwihanganisha ubwoko bwacu bwose uh, n'umuryango we bwite no kubabwira ko makanika bishe bishe batwaye umubiri we ariko umutima urahari ubwenge bwe n'ibitekerezo bye ndetse n'ingingo n'impamvu yatumaga arwana byose birahari niyo mpamvu yahise anasimburwa hari n'abandi b'amakanika benshi ntako tuzaba tuzakomeza kwirwanaho kuzageza tubonye ubuzima n'amahoro muri kiriya gihugu ijambo rya kabiri rero warubajije bariya basore batwirwaneho ndetse si n'abasore gusa birwanagaho n'ababyeyi n'abana bose ntibyari ubuzima bamaze imyaka umunani birwanaho ntacyo bapfa na leta icyo bapfa na leta ni igihe leta ibishe cyangwa n'igihe ibateye cyangwa n'igihe iki ngiki baba abamayimayi abanzi abavuze ko bagomba kumara ahubwo ko abanyamurenge ko bazurambika imbunda uko abanyamurenge bose bambutse rusizi sinzi iyo bashaka kubajyana igihe leta yabakingiraga ikibaba nicyo gihe habaga ibibazo niyo mpamvu kugeza ubu abasirikare ba fardese bari mu mihanda y'abanyamurenge bari ku runundu bari irundu bari bari mu mikenke n'ahandi hose n'abibogobogo ni uko ntacyo twirwaneho yapfaga na leta kindi ariko noneho leta kuba ubu ngubu yarabonye ku bamayimayi ibyo bari barabashinze byabananiye irahaguruka yonyine iza kwirwanira igeze n'aho iza kwisha umukuru wa twirwaneho muri buriya buryo iyo leta tumva n'ubundi nyine bagihuriye makangura wowe iyo leta muyize nyarugabo avuga ko ntacyo akiyitezeho wowe uyirimo nawe uri umunyamurenge wowe urasubiza iki ku byo muyize nyarugabo avuze reka mbanze ntange impore ku banyamurenge bose abanyamurenge bapfushije kunda michel makanika ni umwana w'umunyamurenge yakoreye igihugu yitabye imana akurikira abandi benshi bapfuye niwe wari uri mu gihe cyo guhagarara ku bwoko mu bibazo bwagiye bugira hariya muri kariya k'iwacu kimwe mu cyo mbanza gutangiraho kandi imaze kwihanganisha abanyamurenge ni uko uko makanika yapfuye nk'izo minisitiri muhizi avuze ntituzumva cyo kimwe makanika ntiyishwe na kongo makanika yishwe n'abandi batari kongo ariko nibo barengera bagashaka kubahishira kugira ngo ntibavuge rero ino icyo kibazo wari wambajije yego ino guverinoma ni guverinoma yacu ni guverinoma honorable senateur moise yakoreye eh, amamanda y'abaye depute national aba abasenateur ubu ngubu yarangije manda ze iyo iyo leta yarayikoreye iyo niyo yayindi ihari ntabwo leta ya kongo ariyo yishe makanika kuko uko babivuga ngo ngo leta ya kongo yishe makanika numvise avuga ngo na drone makanika yarapfuye biratubabaje turi mu kubura uko tugira Umu- abagabo bananiwe kurya bananiwe kuryama bananirwa no gusinzira ariko ikibazo gihari ni urupfu makanika yapfuye nirwo rwatubabaje ariko tukaba tutari mu kuruvuga uko ruri ngo turuvuge mu izina ryarwo bigatuma dusa nk'aho duhaye twororosa ikibazo uko giteye ntabwo ariko tukivuga makanika yapfuye ariko igitangaza kuri twebwe abanyamurenge ni ukuntu turimo abantu bari mu guhishira uwaduhekuye akadukura ingobyi mu mugongo komeza ijambo rigumane niba hari amakuru ufite senateri nyarugabo yavugaga yuko makanika yishwe na leta ya kongo yishwe na drone uravuga ko atariyo yamwishe imyaka ya kera u rwanda rushyigikiye emu makumyabiri na gatatu nirwo rwahoze rurema ziriya ntambara kugira ngo ruze rwatangiye igihe cya kera cyo kuvuga ngo barashaka uko bajera abanyamurenge babakoreshe ukuntu bumva uhereye ku basirikare ku banyepolitike icyo gihe moyize yari abarimo no ku baturage bose baravuga ngo uko uko u rwanda mudutwara ntabwo ariko dushaka ko mudutwara turi abanyamurenge turi abakongomani ntimukaze mutwegamira ngo turi abanyarwanda ntaho duhuriye ku mategeko no ku gihugu ku butaka turi abakongomani b'abanyamurenge rero ipfa rya makanika iyi ntambara ya emu mirongo ibiri na gatatu itangira nibwo hatangiye gushakwa ingingo yo kuzahuza makanika na emu mirongo ibiri na gatatu uwagize igihuguruza ukuntu bertrand bisimwa na na nanga bavugaga ngo babana na twirwaneho nta munsi n'umwe makanika yari yatangaza ngo avuge ngo tubana na emu makumyabiri na gatatu kubera iyo mpamvu yavuyemo intandaro yo gutuma bavuga bati makanika hariya ntituzi icyo abitse ntituzi icyo yicaranye ntituzi icyo afite ku mutima none intambara twagiye turi ku rugamba ko turagana ahaje umurenge ariko tuhasanga makanika ese makanika tuzobana dute tuzakorana dute ko emu makumyabiri na gatatu ivuga ntiyagire icyo makanika avuga mugabo hoba hariho n'ibindi twebwe tutomenya ariko zabasobanuriye neza bakamenya kuko makanika yapfuye muri bene ubwo buryo abamusimbuye rero koroneri sematama ubu ngubu aho ari aratangaje ngo twirwaneho bigiye guhura na emu mirongo ibiri na gatatu aho rero nawe nk'umunyamakuru n'umunyamurenge wese wabyumvise n'umu- n'u- n'umunyamahanga wese na kongo yabyumvise n'u rwanda rubivuga nta yindi mpamvu yatumye makanika kugeza ubu ntarashingurwa ariko kera batangaje yuko ingabo yarayoboye iyo atavuze baje kuzihuza nicyo cyihutiwe ngo zihuzwe na emu makumyabiri na gatatu icyo kintu kiragaragaza urupfu rwa makanika kandi n'iyo drone bari mu kuvuga none iyo drone ni izina bavuga ariko hariho abashakashatsi n'ukuri kuzamenyekana kuko makanika izamwishe biri aho biri ariko ntiyishwe na drone ntiyishwe na kongo yishwe n'iyo mpamvu kubwiye makanika yari yaranze kwihuza na makumyabiri na gatatu rero umutsindo w'uno munsi niyo jambo yatangiriyeho urakoze honorable rukema muhizi nyarugabo uri hano koneri makanika uramuzi kuba bavuga yuko atishwe na leta ya kongo nk'uko wabivugaga hakaba haje ikindi gitekerezo wowe urasubiza iki ku byo honorable rutima avuze Mu- mu by'ukuri numva nta- ntibikenewe gusubizwa kuko wenyine yashubije arangije avuga ngo ngo ukuri kuzamenyekana ku byishe makanika none se niba ukuri kutaramenyekana ku byishe makanika iwe ibyo ko yishwe n'u rwanda bikuye ko avuze ngo ntiyishwe na drone yishwe n'iki ndagira ngo nkubwire amagambo nk'atatu gusa ijambo rya mbere njye ndabyemeza neza ko makanika yishwe na leta ya congo drone yavuye i gisangani birazwi kandi ibyo uvuga ngo abanyamurenge u- reka abanyamurenge abanyamurenge ntubavugira uravugira leta kandi iyo leta ni leta y'abicanyi niko imenya imenya ni uko wowe wowe rukema kiwogera mu minembwe none dupinge ejo uzofata indege uje mu minembwe urebe ko wazo- urebe ko uzo- uzohitsa ikirenge kuko uri umugambanyi uri n'umushinyaguzi ariko birasanzwe n'ubundi abashinyagura baza nk'abasuhuza ubu ngubu uraje utangiye kuvuga ngo ngo utanze pole rero mushana baza bashinyagurira n'u- n'uwatetse zinkanswe uwanyazwe cyangwa uwapfushije makanika yishwe na leta kandi na leta irabyigana leta ntiyabihakanye none wowe umwana w'umunyamurenge niwe wavuga ngo leta ntiyicanye uyu munsi drone yiriwe mu minembwe hamagara mu minembwe rero se nawe uhamagara umuntu ukavugana nande drone yiriwe izunguruka mu kirere cya minembwe abanyamurenge bose barabizi iyo drone nayo yari ivuye mu rwanda uyu munsi mayi mayi zateye mu mikenge ziturutse mu gipupu n'izindi ziturutse ahandi zitera abanyamurenge izo mayi mayi zatumwe n'u rwanda Ngo wa- wavuze ngo u rwanda rubivuga u rwanda rwavuze iki turabizi ko leta ya kongo ibintu byose bitagenda ni u rwanda A- iyo batishyuye imishahara ni u rwanda abishwe n'akaduta ni u rwanda muze mugire isoni wavuze ngo nakoreye leta leta narayikoreye pe ariko n'igihe nayikoreraga igihe cyose yatunze icumu umunyamurenge narahagurutse ndavuga ndayiyama ndayituka ndi muri leta umunyamurenge umwe uri mu nteko none i- icyo uje kuvuga hano ni ukubwira leta abanyamurenge bashize abanyamurenge barahunze ngewe iyo nza kuba ndi wewe aho kuza ngo mvugire leta mvugire n'abamayimayi badubekuye baye badukora mu ni ukwicecekera icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki abantu bose bose bahaye bavuganira leta ubu nyine bavuga ngo leta siyo ya noneho nimba leta atari yo yishe makanika ninde ninde wadutwikiye ariya mazu yose iriya mihana yose imihana magana ane na mirongo ninde watunyaze inka ibihumbi magana atanu ninde wishe bari abanyamurenge bose bari mu gupfa im- bamaze guhera ibihumbi ibihumbi imurenge nimba leta atari yo yabishe kubera ko itabarengeye hari umunsi wari wumva hari umumayimayi bafunze ngo yishe umunyamurenge hari umumayimayi uri muri pizo muri pizo i kinshasa ntiyari aba n'abanyamurenge magana n'aba n'abatutsi bo muri norukivu barenze magana abiri cyangwa barenze magana atatu aho wari wumva hari mayimayi bafunze kuko yishe umunyamurenge honorable levis nibutse abumva ijwi ry'amerika yuko uri umudepite muri teritwari ya buvira niho watorewe ukaba uri umudepite ku rwego rw'igihugu we n'umunyamurenge eh, arabivuje moyizi nyarugabo ati uzafata indege ejo ujye i murenge turebe uko bakwakira reka nanjye nkubaze ubu ngubu eh, niba uvuga mu izina ry'abanyamurenge uhagarariye abaturage bagutoye uramutse ugiye umurenge ejo wagenda ukabasura ukakoresha inama bakakwitabira ukabaganiriza cyangwa se ibyo nyarugabo avuga ni ukuri rwose nuje mu mirenge ariko reka mbanze mubwire ijambo hano twaje kuganira na moyize nyarugabo ntitwaje gutukana ntitwaje gutukana eh, kandi nyarugabo eh, ubu wanabivuze neza Ve- Ve- venase yevenusiti Nyarugabo yego ni murumuna waje Mm.
ni murumuna wanje ariko urumvise hano kuri radiyo kuvuga ariya majambo yo kuntuka ni- sinumva ko ibyo ntacu bintwaye ntacu bindakaje ahubwo birakuremerera wewe ariko mbere y'izo y'icyo kibazo icyo nanagisubije nuja mu minembwe ntikandagira ni iwacu nkaba hakagira intambamyi ashiraho imbere iwe ku giti cye ariko imurenge mu minembwe ni iwacu ariko reka mvugire ijambo jewe sindi umushinyaguzi oyaye ahubwo ndavuganira ku bwoko abanyamurenge kandi ndabuvuganira mbuburira nk'uko muwize muwize nyarugabo senateri honorable gusunika ubwoko ngo usunikire mu ntambara mbo icyo ntazi ni ahantu wayiteguriye ariko kuza kuzana abana b'abanyamurenge ngo uze kubasunikira mu ntambara ya emu mirongo ibiri na gatatu iki kibazo uranita ngo uranita ngo ni umushinyaguzi ariko hariho irindi jambo ryosaniye ntugire ngo ndagututse hariya ubwoko kurabujana ku- kuja kuburoha ahantu butazogira imyaka yabaye myinshi u rwanda rwagerageje ibihe bitari bigufi byo gushaka ukuntu za- zakura abanyamurenge muri ho plateau y'iwacu barabibuze nabivuze mbere kandi kiriya icyo makanika yapfuye hari uwavuze ngo sinavuze ngo sinavuze icisha makanika ariko nakivuze muyize niba azi kumva neza nakivuze icisha makanika ni kiriya cyabaye none makanika kuba agize imyaka irindwi ihaye ija kuba umunani ariko makanika nta munsi yavuze kuko ashorera ubwoko ngo abujane mu ntambara atazi iyo yateguriwe atazi n'intego zayo ariko uno munsi ma- ma- makanika abaye yapfuye atarashingurwa n'icyubahiro kubera izo yakoze hatangajwe ijambo ryo gushorera ziriya mfubyi yasize ngo bazijane baze kuziroha mu ntambara ya mirongo ibiri na gatatu mirenge nabivuze kuko nongereho ndikandagira yego ruguru hatewe metero muhiza nyarugabo ruguru hatewe ziriya mayimayi zose zose ni amaboko y'u rwanda n'imbaraga ni sitarateji z'u rwanda n'ubu ngubu turabizi kuko ikiraro ari ugukoresha ariya ariya moko nico nico nico navuze kujana ririya tangazo ryabaye nubwo nubwo uriya mugabo nubwo journaliste eh, atararitubaza cyangwa yaritubajije wenda tutararisobanura neza kiriya ni ikintu cyo kujana ubwoko kuburoha mu kaga mu kaga kuko ubu abanyamurenge baturanye n'andi moko kandi ntaho tuzoja tutabana n'andi moko kutuvangura mu yandi moko Aka- agatangaza uri koroneri sematama agatangaza ngo eh, ajanye twirwaneho muri emu mirongo ibiri na gatatu ngaho mbwira ingaruka journaliste munyamakuru venise mbwira noneho ukuntu ano moko abana n'abanyamurenge ibuvira ibukavu no mu- no mu- no mu yandi maprovensi ya kongo yose mbwira noneho rino vangurwa ryacu n'andi moko tubana nk'uko bwanga zakunda turi abakongomani tituri abanyarwanda ariko aravuga kongo kongo ni igihugu ni ubutegetsi kandi nta butegetsi bwera dedede honorable rukema eh, singusubiza ahubwo ndakubaza reka Ah, ndamu- ndamwisubiriza ye uramwisubiriza ndakubaza kubera ko mu- mu- muribanda cyane ku rwanda nyamara u rwanda ntabwo ruri hano mu kiganiro nta n'ubwo u rwanda ruri murenge ngo muvuge ngo nirwo rurimo rubatandukanya natumiye abanyamurenge babiri ibibazo mubirangirize hano nk'amwe b'abanyamurenge babiri mutubwire ikibari ku mutima mutubwire ukuri mufite mutubwire niba muri abanyekongo koko mutubwire ubwo bukongomani bwanyu icyo bubamariye muri iki gihe nk'iki ngiki cyane cyane iyo mubona abana bamwe b'abakongomani basa n'abanyarwanda babambura ubusa bakabakubita babita yuko ari abanyarwanda ibyo ngibyo niba biterwa n'ibyo muri nyarugabo avuga nabyo abitubwire moyije ko bavuga yuko wowe ushaka kuzana intambara muri murenge kukururira abana b'im- b'abanyamurenge mu ntambara izabamara ijambo rya mbere sinatukanye pe sinza natukana ariko ibyo natekereje nza mbivuga kandi mu kibazo nk'iki sinorya umunwa levi yaravuze ngo ngo turashaka gusunikira ubwoko mu ntambara ya M23 ariko biteye isoni intambara tumaze nk'imyaka umunani kandi nawe wabyemeye icyo gihe M23 ari hari igihe batwitse imihana yacu yose ruguru mu misozi nu- nu- n'umuhana wanyu M23 ari hari hari uwari warasunikiye twirwaneho muri M23 icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri u- uravuze ngo u rwanda rugize igihe rushaka ngo gukura abanyamurenge mu misozi ese levi wavuze ngo ni mukuru waje ariko hari, hari abakuru bagira amafuti
bariya abanyamurenge ibihumbi mirongo biri mu rwanda ni u rwanda rwabahamagaye ko mutabakuyeyo kutara- kutaragira mucyo muri parlema ngo uvuge uti hari abanyamurenge ibihumbi mirongo itatu bari mu rwanda reka tujye kubavanayo tubagarure muri kongo ayo magambo ni amagambo yashaje ateye isoni mushake mushake ibindi bisobanuro mushake iyindi ideoloji iyo ideoloji irashaje nta munyamurenge ukiyumva nta munyamurenge ukiwumva mushake ibindi ibindi bisobanuro intambara imaze imyaka umunani badusenyera batwica batunyaga uyu munsi dekarasiyo yari yabaye ejo none niho habaye ikibazo ngo mayimayi ngo mayimayi ngo mamayimayi zose ngo ni ngo ni ngo ni ngo ni imbaraga z'u rwanda ngo ni amaboko y'u rwanda nimba reka tubyemere ko ari ukuri nimba mayimayi zose z'abanyekongo zose zikorera u rwanda noneho leta leta ntayo ntayo nta leta mugira nta leta umu- ukorera uveyo nawe uveyo ngeretse nimba nyine wumva ko mwakomeza gukorera gukorana na leta y'igice idafite icyo ikimaze nimba mayimayi zose zo muri kongo zikorera u rwanda noneho u rwanda rwo rutegetse kongo noneho ni- ni murugandukire kuko nta leta mufite nta butegetsi mufite ikibazo nshaka kuvuga kuvuga ngo ngo ubu ngubu ko turajana ah, abanyamurenge mu kaga bakamaze nk'imyaka umunani papa bakamaze nk'imyaka umunani amazu yarahiye amakanisa n'amashuri n'ibitaro inka zaranyazwe habe n'umuhana wanyu wowe levi hari inzu yuhagazemo ababyeyi bawe bari umuhana wanyu ni u rwanda rwabateye ndagira ngo ndagira ngo mushake ibindi bisobanuro Bye- mwarabikoresheje cyane murwanya rcd mugira gute byarashaje nta muntu ukibyumva simvuga ko ikibazo ari igihugu cya kongo ikibazo ni- ni leta mbi nta kindi kandi natangiye kubivuga mbuko- nkorera muri leta narabuvuze urabizi nakoze conference de presse uno munsi basenye iwanyu mu rurambo ninjye wakoze conference de presse ndi kinshasa kandi nkiri depite none se ibyo nabyo ibyo nacyo kibaye ikibazo yumva ko agomba gukorera iyo leta akayubaha na- nawe nakomeza ariko icyo nkubwira leta izoshaka kunyica ntizogusiga ibyo nimba utari ubizi ndabikubwiriye nk'inama nguwo tuvukana icyanyuma nshaka kuvuga ibi bintu byo guhora mwumva ko mwebwe mwokwirwanaho ku- twirwaneho ni nziza kuko ari iy'abanyamurenge ariko we mubenturo ko ari icyaha kubera iki mwumva ko abanyamurenge mwokwirwanaho mukitabara muki- mukivana mugasuzuguro n'akarengane ariko mukumva ko abatutsi bo muri noro batokwirwanaho iyo dura muza muyikura he kumva ko twirwaneho ni sawa ariko we mubenturo atari sawa muza mubikura honorable rukema iryo zina rya bangamwabo nyarugabo aguhaye uraryemeye urarifashe uzarwanya M23 urwanye n'abanyamurenge ukomokamo bose ubashyire hamwe eh, cyangwa se hari ikosa ubona mu byo ukora mu byo uvuga hari igikosamye ubonamo sinanze ko M23 yirwanaho M23 iri muri Nord Kivu nibirwaneho muri Nord Kivu birwaneho iri muri Sud Kivu n'abanyamurenge barirwanaho muri Sud Kivu ikibazo wahereye umbaza impamvu mvuga i- ihuriro ryakwirwaneho na na M23 hera kuri ririya tangazo uti kubera iki mvuga u rwanda kandi u rwanda ntiri mu kiganiro nakubajije impamvu uzana u rwanda muri kino kiganiro kandi nta rurimo wambajije wambajije Hmm.
kudakubwira ngo igituma tutobireka ni uko akaga ka none jewe mbaye mvuga abanyamurenge barimo ni rino tangazo kandi rino tangazo ryo kuvuga ngo twirwaneho ihuzwe na, na M23 M23 iri- ni muri Norkivu ye birwaneho n'abandi bose birwaneho nabivuze neza Moise kandi baza bavuga ngo ubaze icya- icyazi aza avuga ngo se nyina ni umukobwa w'abaki tugize imyaka tugiteza iriya ntambara mu musozi wacu nabivuze ntangira yuko intambara zatangiye zifite ishusho ya- ya- y'amoko buri bwoko bugira gurupe yabo niyo mpamvu em- iri twirwaneho yabayeho n'amagurupe y'ababembe n'abapfurero n'abanyina yabayeho rero buri gurupe bariya kuko ari amagurupe angana kuriya niyo yasenye iriya mihana yacu ibyo tubihurizaho nje nawe ukuye yuko urengera ukaza kubyitirira abandi ijambo rigira kabiri niba abanyamurenge baragiye bakaja mu rwanda bakaja no mu bindi bihugu ni kariya kaga kandi umenye kuko mu nzira zimwe zateye abanyamurenge gusenyuka zavuye mu rwanda ndasubira mbivuge redi itabara redi itabara yasenyeye abanyamurenge yavuye mu rwanda igenda muri hopurati wacu irasenyura imihana imara amatungo yica abantu ikora biriya byabaye iwacu nta muhanda w'iwacu ukiyaba mubizi iwacu nta nzu ihari wabimbajije nta muhanda wo mu rurambo ukibaho byakozwe na leta itabara icyo ntukizi icyo wowe ukirengagiza aho ideoloji ideoloji ngo twarwanije rcd rcd umwanya wayo warakoze nayo ga uyizanye hano mu kiganiro ntabwo bakubajije rcd rcd ni pariti politike yawe hano rede tabara yo bayikubajije i- niko na- ndayivuga kuko No.
wavuze ngo se abanyamurenge barasenyutse niba mvuze rero itabara ni uko wavuze ikibazo cy'abanyamurenge ukabaha uvuga ngo ntitwabagaruye turabagaruwa hehe basanga rero itabara yarashinze imiheto n'amacumu yarakwikiye hariya ishaka gutumara inyuma y'amarango ya minembwe inyuma y'amarango ya bijombo ibibira za rurambo zuzuyemo rero itabara kandi rero itabara niyo yadusenya kandi rero itabara yavuye mu rwanda icyo ndu- ibyo ntubizi ntubizi mubizi kuvuga ngo abanyarwanda ngo baragiye ngo twa- tu- tu- ngo turarwanya ideoloji ideoloji ya kera ngo irashaje nta ideoloji ikora ku rwanda izosaza abanyamurenge bakibaho ntabwo buri wese ngiye kumuha ijambo ry'umunota umwe ndahera kuri wowe senateri nyarugabo niba hari ikintu ushaka gusubiza ku byo honorable rukema avuze musubize kandi unasoza mu munota umwe mbere y'uko nawe tumuha ijambo urakoze cyane ijambo rya mbere aravuze ngo nimba twosaba leta kuyirimo kubera ko utayisabye ngo irengere ubwoko bwacu utegereje uruhushya rwanda kugira ngo usabe leta ko irengera abantu bacu icya kabiri uravuze ngo ibyo mpaye nkora ngo ko ndagambanira ubwoko wowe kera waragambanye kandi ni ukuri umugambanyi ntiyonde- ntiyondega iminsi ngo ngire ubwoba ijambo rya nyuma ni ukuvuga ko ntabwo mpaye nsukumira twirwaneho muri emuventura sinabaye no mu nama yafashe kiriya cye- cyemezo no ariko mu by'ukuri urebye nawe tumaze imyaka umunani turwana turwana n'abamayimayi leta ibafasha noneho leta yagaragaye yonyine yaje ku mugaragaro ikitwaza amayimayi yaje kutwica aho tugire gute dutege amajosi tuzamura amaboko njyewe sindi muri si- sindi umukuru wa twirwaneho ariko ibyo bakoze ndabyumva kuko nta bundi buryo busigaye guhura n'abandi bantu bose bahagurutse kurwanya iriya leta y'abicanyi ndabona ko ni imwe mu nzira zodu- zotuzanira agakiza kuko izindi zose twarazigaragaje no kwirwanaho twaragerageje no kwirinda twaragerageje ariko icyo nshaka kukubwira wowe uri muri leta bwira leta ireke kwica abantu bwira leta ihagarike ingota nimba binaniye tuzayirwanya nta bundi nta yandi mahitamo dufite nawe rero honorable rukema ufite uwo munota umwe rwose kandi wubahirize wufate kugira ngo nawe umusubize ariko usoza ikiganiro urakoze cyane ndabwira mwene data muwezi icyo nakubwiye leta narayibwiye iriya nama uhaye uvuga uri kuravuga amajambo ukaya kuravangavanga amajambo muwize iriya nama uhaye uvuga ngo ntiwawujanayo twirwaneho ngo ntiwabaye no mu nama ariko ngo ura- ugasubira ngo urabishyigikiye ese inzu utabayemo mu nama ukaba uhaye ubishigikira ni gute bigenda biti iyi nama wayibayemo n'ibikorwa byose ni wowe ubi- ubitegura ni wowe ubipanga nicyo gituma Nta kibazo bigutera rero.
isoni bigutera isoni nta soni kuzo- mfite pe kuzoshorera biguteye isoni kuzashorera ubwoko ngo ugende uturire mu mwobo nakubwiye ngo igihe kizogera nzokwibutsa ntugende ngo uraja kuzana ngo tw- ngo M23 yo muri Nord Kivu ngo ije kwirwaniraho muri Sud Kivu ndabashimiye cyane ba honorable levis rukimama kangura na moyisi nyarugabo kuba mwaje mu kiganiro kandi mbifurije amahoro y'imana urakoze urakoze cyane urakoze cyane Venise dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo turamushimiye mugenzi wacu venise nshimiyimana n'abatumire be uyu munsi namwe mwese mwatwumvise ndabashimiye mwese kandi murakarama